father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o àlógo jíjí o try me make you see. i no go get am money money eko eko àpè kánú kò owó money money eko eko eko jọ̀wọ́ yálé mi dákun mo bẹ̀ o bless me bless me papa give me good life ìpadà Give n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o money money. pray make e add up baba. I don't want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó oh, kó oh. àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Abẹ́sí on me and give me good life. E last me peace of mind. Every day as I dey grind, make your favor follow me, Baba. Money, money, yeah. A Ha pipo i salute and welcome on this beautiful morning to inform me radio and dis na a business and lifestyle program inform me with olayemi and co ah we get full house um, dis morning we get full house this morning um, again for those who never lis to us this year we wan say happy new year once again Ah, that's true. We never see this year. Happy New Year. um, oh well, a lot they happen around us. But even at that, uh, we they listen to one song just now. Just the play, just the play, just the play. now <laughs> so so playfulness nine day around us. it's good because after all, uh, the good book does say Mary I do it good like uh, medicine. But there's a but to it if we see things we choose to throw away our eye like uh, my sister go talk that one na bad one Oh, that one no we no suppose play with that kind one at all una no forget say we don categorize all of us into three categories the less the less uh, uh, concerned the more concerned and the over concerned people which category you dey the less concern na people wey no care about wetin dey happen e no concern me e no concern me the over uh, the more concern na those wey care and dey talk and e be like say na that category we belong to yeah. we no fit see something wey dey spoil say make we make we uh, eh, we keep quiet even if na our papa and our mama na im dey do am for oh, those of us wey be orphans uh, we, <laughs> we we we not dey that category anyway because we know say our papas and our mamas no fit do anything wrong wey we no go fit talk about uh, and then the over concerned hmm that na another dangerous category of us wey dey react instead of us to be proactive we dey dey reactive when things don jabarata finish na those kind ones na im go carry things begin scatter everywhere say we no go gree o oh, we no go gree so wetin we say we go try do the indigenous people of nigeria those wey dey for the north the south the east and the west make we network bring all these things out talk to ourselves and then make our economy work for us cause no man be island the god wey put us together for this geographical location wey we dey call naija e know why in as much as say uh, people from outside don come come scatter us for their own selfish reason wey ah, some of us no still dey reason the matter say na wickedness na these people come do and i still dey think am when they go pay for the atrocities wey they do all the killings wey dem do all the thief thief wey dem do when dem go pay somebody dey return something wey e thief from somewhere eh e dey do as if na favour im dey do you i dey return that na sign of say you dey guilty say you steal in the stealing the killing wey you kill nko when you wan pay for that one the indigenous people anywhere wey you dey wey you know say atrocities don take place all of us need to wise up we need to begin think and find solution to these issues mother no vex her i dey talk too much this morning as as e just as e dey do me as e dey do me na im dey make me dey talk but uh, my people dey here oga oga dey inside studio here with us today uh, madam dey oga oga okay oga oga oga na three na three oga in come now okay Now. <laughs> dem go dem go greet and of course we go take our studio reading before we go continue the topic wey we start yesterday on uh, family planning no no not be that kind of family planning on uh, the number of children wey we go do no family planning on the betterment of our uh, immediate community our homes the betterment of our children the betterment of husband and wife how we fit take uh, join hands together to make things work very well na we start yesterday we go continue am today so sharp sharp ah. oga oga our people never hear your voice this uh, time. my people una good morning my name na oga oga oga moses uh, i wan wake welcome una to 2023 um, and na very good topic we get for una today so i wan make una lis ten. And about our families wetin we dey do right wetin we don do wrong for 2022 wey we need to write for 2023 and i wan discuss today and the kind direction wey you dey direct your children the kind train wey you dey train them for 2022 you dey prepare them for 2023 2024 upwards or you dey prepare them for 1991 2000 1982 you know 1960 because e dey very important if we train our children well then our old life our old age we go enjoy am well if we not train them well if you train them according to oyibo your old age you no go enjoy am well because oyibo no plan to make you enjoy they plan to make you suffer mm-hmm. so once again i agree to una I wish all of una happy new year anywhere una dey lis ten to make una beg una friends and family wey no get data to come lis ten to una data and wey dey inside una phone <laughs> because wetin we wan discuss dey important to our lives going forward and e dey important to our children the kind destiny wey they go get in as much as we say we cover this house with blood of jesus you no go open your door down make antelope and other things enter we get responsibility as we dey pray so na so i talk am this morning so more than not go anywhere more than hang somewhere hang your phone make people around you put am for loudspeaker make dem dey hear remember sharing na im be wetin we come this world come do and when we share our lives go dey better if you remember when we old for those of us who don old and for when we young for those of us who still young <laughs> and for those who don dey live they go tell you one ball of akara fit feed ten people no be miracle na true if you share am half half small small small small before everybody go drink water they don belle full <laughs> so na sharing the african <laughs> approach to our life forget oyibo approach because we are africans once again <tsk> una good morning. My people, I throw salute this morning. Akacham. Yes, so <laughs> and we don't come again. Now, nah, better, better, we always carry come for this our um, station. The truth be say, like my brother talk, now information when we dey always share for here. Now wetin dey bring go bring us liberation. Wetin e be say go open our eyes, go give us direction. Now we dey always share for this platform. And if like him talk you get radio or you get uh, telephone wey you take dey lis ten to us you fit connect for mp3 so that so many people wey dey around you call them, make they come hear this information because wetin person know na e dey make the person get power They say uh, information wey you know na wetin go make you get direction na wetin go make you free from ignorance because the problem wey we actually get for this our obodo nigeria na ignorance of wetin where we dey where we dey go who dey push us wetin dey do us na e be wetin dey happen many of us dey ignorant we no dey see beyond where we stand put na just where we dey na there we dey see we no know wetin dey go on for our country and because we no know wetin dey go on for our country many of us dey suffer silently ignorantly but if we know wetin dey go on and how to comot for the problem wey we dey na be say we go fit get liberation and we go fit move forward my name na sandra ikekwa my brother dey house make he greet una. Hmm. I really dey greet everybody this morning. We thank Baba God. Why you breathe like that? I see you say you dey for phone since eh it be like say you don get some eh, message on eh, some money wey come if you if you like chop alone if you chop alone you die alone you had better share the share the money no you know eh, eh you go die alone dying dying dying. okay dining alone okay not be my echo you see wetin intimidation dey do. <laughs> ah power sweet o. Eh? ah power you see why dem no wan comot. na election we just do oh. so. <laughs> and all the eyes are. <laughs> oh my people i dey greet everybody this morning we thank baba god as he don give us opportunity to take seat today we dey very grateful to am because he no let our timing dey expired last night. Uh, because he still get assignment when i me personally feel say Uh, we never finish. Now make them here stand up. so uh, not say we better pass the ones when waka yesterday, but they give everybody opportunity either to rewrite the wrongs or to go and finish the work when you say you must do for them before you waka come out. So tell yourself, thank God, say you see them and you see this day, and you want fit help to make sure you do one thing to make this day a complete day. But no day among the number when God was in the day. That is just the thing. Uh, that one go carry us enter the difference between political power and traditional power. Political power and power are obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God is a birthright and is to be enforced by the people. Anywhere you did now, just if you try close your eyes, you get what you want imagine. Just imagine, say, this morning you don't wake. and they carry the, the body when lie for bed last night. They carry and they go where they want for lay and to the last bedroom. I open my eye, you are not imagining <laughs> because I do. but you get opportunity to they see the people when follow you go, and as you reach there, when they, they lay you lay the person to rest, you they hear everything when everybody they talk. Mm. As they turn their back, different statements start to come from them. Then you go even get the closest friend you ever had, the last statement when you make as you work come out. Not be the last speech. The last statement when they make before you work come out. I know why I use speech. Speech now the one when they write put for book, when they read on behalf of person barrier. But the statement when the man make now what he really they in mind about the person. Mm how you go feel if the people where you think say they clap for you every day so even say thank god they don't finally come on this man if you if you know what he do atrocities when he do how you go feel say you know if he come back change them again and now them clap for you say you they do them well so as a politician this morning you get opportunity to sit down for power the seat of power when the people listen to you you con dey use them in the number of days when you know say get expiry date i see they talk am maybe some governors know they quick understand the days when they get for office say just now oga oga oga moses mention say somebody go off for office for by next year we should say uh, that means some people when the day when they walk come out some people go dey watch film all their <laughs> behalf so you see when you notice they say you get expiry date and just 1461 days because leap year they always fall in then if you can't take two tenor oh, it's now times two it could make you understand the moment you turn people turn back. Their words are never for your good. Yeah. And therefore, this morning, learn to understand, as the scripture says, a good name is rather to be chosen than great riches. Because sometimes when you they wake up every morning, how you they feel when you they wake up into a world where people are in pain? When would they discuss humanity that day? you they wake up into a world where people are in pain and you they go there to aggravate the pain to make them take bigger and tougher for them you they wake up in the morning you they go your office go make policies when no go help the people to become better but rather go make things become worse the day they go escort such a person to in last bedroom remember this last statement is never for your good and mm. therefore this morning remember, say, every day when they break, God gave you opportunity to do a spontaneous good to be able to change the environment where you day. My name now Adeomo Akao. Oh, I salute everybody this morning, irrespective of your age. you go go one day. Wait till you leave behind when you want me to talk about. Now I don't. Okay, you not tell them say me the add okay. their voice. Uh, in case you want add your voice, join with it we will discuss today. Send your message to 090 55 488 311. Again, 090 Now we're done. Now, so we need to hear from everybody because all of us they learn together. Nobody know and finish. Uh, even the people we we died, the ones we fill document down, we still learn from them. And meanwhile, the richest place we will get for this world, a graveyard, because a lot of people don't take things go with dem wey dem no share but for us as e dey come we dey share am we no get patent share <laughs> share am mm-hmm. because that i i no know that patent eh na smallness na im dey make people talk about patent selfishness eh. selfishness mm, the deceitfulness of that lust for material things na im na im dey make people dey come up with eh, patent and all that if not na dey see the monetary aspect of the game not be what he go fit do eh, wetin i know say oga moses now say he no go dey selfish say if i learn from am or say i take wetin him dey teach i use am for myself na blessing na e go be to am eh, so na na wetin education dey about be that for us we don see not be for us if you if you dey eh, observant all of us go see the deterioration of our educational system na our hand come dey now on the kind of um, education wey we wan give our children because e just be like say they purposely water down the education yes we still dey under the uh, pa um, topic of uh, planning for the family we talk about uh, make we dey help one another make we no think say uh, i pass the other one i better pass my neighbor or i better pass my husband or my husband better pass me then i come dey get um, bitterness i come dey vex and all that but if we work together in unity we go see say no matter the hardship wey dey around say if we join forces together as husband and wife and then maybe the children too come still dey add their own value to the this thing we go see say we go beat the condition hands down anytime any day so today we continue i know say oga moses no fit join us yesterday but him dey here today now so um, make i start with oga uh, adeomo e get uh, your train of thought wey you stop yesterday make we continue uh, from uh, okay from there. Uh, thank you very much, ma. I I go because of the timing when we don't already take. We go share them small small. Um, you know when you look I'll at. Be, I go be accurate timekeeper today. Oh, okay. okay. <laughs> <laughs> so I first have to time myself before the ovation will be out. Okay. Uh, um, on a very sharp, sharp note, I want to make we quickly remember something. So yesterday we did discuss the issue of how somebody, as a man, they feel run a wife down when you get involved in business, and as a woman, you feel run your husband down on sincerity, honesty to the family, and ability to be able to make savings to increase the economic status of the house um, when we look at that issue, you know, uh, when they try tell the story of how person they stay wait for your wife, or it is more curious when the wife they maintain. As they go market, say make it go buy things, come the woman go come back and meet two thousand naira, say they don't sell wait am, and who do the selling? Now the man, and he no put the money for pocket. And I remember we still tell a story of how somebody they always work enter a wife shop. go put the thing for pocket go meet the guys when they smoke together and they go come use and buy cigarette and drink from another person hand your wife money the business they go down until the children call them yesterday i mean a few days back say um, mommy don't stop work when they do for outside Now only here e come face so this toy alone cannot take care of us that mm. dey look for security work if you know say you no find any other thing to do now when you look at issues like this it it implies that at a point many of us they breed or with a uh, with a gradually they grow a one way economic approach to our life, but we know the quick no. High be one way. If a man uh, they depend on the job, just the thing when the wife they do. Even if now only the wife they do the business, but contributing aspect of it you no get hand put but you get hand put for the expenses aspect of it say you dey quickly dey take from there dey dey take whole pocket take whole side take whole side you no go do anything for outside o you go whole side um, something dey happen for one house just recently i drive pass there today the the thing wey dey go on the guy sabi dey ma uh, massage people wey get dislocation i know say na bone bone maker e be uh, <laughs> he learn the thing somewhere he no learn am finish He come start to dey treat people wey get dislocation now because of that e just begin dey feel say people go always dey break hand dey carry come give am or go dey massage bones dey carry come carry people go dey carry come give am e come come dey so reliable with the wife as e dey go the small place where the wife dey go work mountain dem come pay am if you dey discuss anything with am he go tell you say dem never pay my wife and as a man e don forget say the responsibility of caring for the house is not on the wife The responsibility dey on the woman now e go say no dem never pay my wife o oh. now just this december this last december of last year the woman stop work as the woman stop this work now e don dey tell on dem in the house so you go dey see one. if small thing dey take place now go say you no know say my wife no dey go work again i dey tell am daddy you no dey even go work must you depend on people when one break hand carry come here because of the deception wey even dey inside the business wey e dey do even the people no dey gree come again uh-huh. you are not treating it rightly you still dey do uh, too much charges and the job you are not doing it well and by the time you do am the person comot e carry am go another place go take finish am e no go recommend another person because business na networking e dey be now you discover say the thing come dey create issues for am If fit sit down for front of e house in the morning from morning till three four everybody when e dey pass e go dey call and dey greet and such a home wetin the woman the man dey do so e dey build the approach and attention of the children toward the wife the mm. time is coming the respect as a father go mm. vanish from the house let's be very sincere e go vanish you you even understand where e go to the point where if e no get money you go come tell the daughter hey your you no go see your boyfriend tell am say your daddy no get money hmm? i dey tell you a reality of an issue that is going on now then before before the wife resign from work or comot for the work wey dey do now because the office get issue so they come pull am comot several months owing dem no pay now the woman if e don only e go call the guy e go call the daughter say shey you know say your mummy go soon return come back o oh. as soon as the daughter dey enter house the mother go come which means the woman command more of fear and respect in the house than the fad a sitting father so you can imagine he's a father but not a husband please i want make we understand something here not every man when lie on top of woman laps na him be husband he is a father yeah he born children but he no play the role of a husband because he no really take the responsibility of a home as a husband and as a father another thing i wan quickly let us understand here is that e good make we dey understand say the both side bringing it and then building the children toward that angle of knowing say we we have a fair share in providing or contributing our part to this thing when mm. mommy and daddy they do it they quickly do multiplication of wealth in the house or riches in the house that is why when one man is the source of everything in a home is always very difficult let's be very sincere it dey take time for them to rise above their expenses because it e go reach one point where you go see say e go be like say the expenditures are more than the income most especially when they come do you know man wen e dey think well well na him dey born children pass i dey talk dis thing i go think say na lie i dey talk the man wen e dey think well well na him dey born plenty children man wen e dey laugh at times e dey laugh for girl dey sleep yes so when man dey think well well the only consolation na him wife as soon as he return back before you know nine months must complete i beg to disagree no no be beg to disagree oh eh, some people should tell god thank you because I no fall into that group oh e dey help increase the number of children wey dey come into the home oh at times very very seriously yes i get practical matters on that we go leave am for now until when next opportunity come okay but e good make we understand say if we get give birth to children you have a shop you are managing as a mother when your children return back from school don say dey keep children for instance we don already first complain about our educational system person dey school from eight na e enter class till two e come dey class again from two till five before e return you dey ask yourself how this one the pikin brain nova first take anything then as he return your come say go and take care of your book allow this child a little make he use that very business wey you dey do so play away a little hour to have a relaxed mind That period wey you carry that pikin come if na chewing gum, mommy how much be chewing gum, you give am to somebody collect 10 naira you may not know you are registering a practical example of how to make money in their head e no mean say the child go turn into making money and forgetting school no when it is time for school they go to school but when they at home make the child be a part of who they they involve in the servicing of you and the business between you and your customers at a point in time a day is coming you will not be there forever that child will manage that same business you will come back and take the money the child made you know uh, you get one small business wey one woman dey do now and the store expand a little a first daughter is about um, about twelve years. The Congo admit the mama. They go admit the mama for hospital. saying she know because she know where. She just I know out of stress. She just slumped down. They rush her go hospital, fist drip, all those kind of stuff. The girl after I don't go greet mama, I came to the shop in the morning, open store. By the time the girl stay for store from morning till he sold one hundred eighty four 184,000 naira wait for the mother when they hospital ordinarily if to say they lock that shop that day all customers would have gone pass dia store hmm. but at that age that girl sell market wait they discharge the mother the following day no fit come store na He still go store then the grandmother come go meet am for there if e no follow im mama dey attend to things like that im hmm. for no know anything about that issue now the woman ordinarily you know dey think you know why e dey di medical center as they dey treat am e no dey think am oh my shop oh oh i just buy goose oh you no think am because you know the doctor uh-uh. was handling it no ma people dey like that person wey dey sick yes oh e dey think am oh people dey like that oh serious yes because probably before he first go the market he don collect money from someone ah join the thing go and he don already promise how e wan take return now he don fall sick but because he has a child when he don already dey bring up in the course of the matter he stop the woman from increasing the the the blood pressure and He come back from hospital He go still pay e normal e debt as in wetin e collect take adjust He pay am conveniently and you see that because the child is now helping to multiply the business ability in the house maybe if e father return from work he dey go assist them as well because of that e dey make them dey move on silently people no even know their secret of the home but the situation mm. where the man na taker I tell you, say sometimes some of, some some husband and hustlers, they go come into the home, take away from the house, take it somewhere else, and empower another person business. Oh, you touch you touch something where they touch my heart. <laughs> you see, I'm, ah, you I'm, take I'm it, you. you take it away from the business in the home, and you are now using it to empower another person's business. You are reducing the body e dey dey. dey use am take dey brag for outside so that dem go say you be big man meanwhile you dey scatter your own home. scatter your own home and after a while that woman will return back to the house not selling again the thing you no fit increase the thing you so we should first of all to men i dey beg and to women i dey beg today wetin as i wan round up be say one men stop this attitude of say if my wife get money e go dey e go dey misbehave it's very likely say yes women fit misbehave but she no belong to that group. You may be lucky to have a woman who will be humble the days of her life, mm. but you are now seeing her from the angle of the other women. You dey you dey even punish yourself by hmm. even uh, yes. uh, withholding her growth from yes. from the woman. Then two women anytime you see say your husband dey save money for your hand and he tell you say this na for so so purpose no dey make unnecessary demand because you go conveniently by yourself and with yourself alone slice the story of how a man need to be honest to a wife and approach on how you go ever know anything about an income. And then another thing I want quickly let us understand we say we should train our children sometimes how to learn to say money when I give you for this month, how much you for inside save. If you teach your children from that angle, do small container, wrap them with something when they no go they see inside. Go go go. Learn to say, um, uh, James Bond, come you get <laughs> for this week you get one thousand naira from me so this one thousand wey you get wonder woman are they? Are they? <laughs> you go dey tell them? say okay fifty, fifty naira now you dey drop by the time you do even if na three hundred naira the child save no tell am say this small thing after this month no encourage am say can you increase it so that you use it to buy so so thing because he know say the money is still coming back to him to spend you see am say you go dey do a lot about it and by the time you do that you find out that one the children the business when they home the children no go dey thief from inside they will learn to keep away from the money they are seeing but if they know how to spend more than saving mm. they will always take away from the house to go and spend outside mm. without you even knowing that they have taken mm. so it's another approach how to build the mentality of our children by the time all of us put hand it will not take us time for us to be able to rise because experience they teach some small small things when me too we don't know from anywhere before but i thank god say today we dey know dem better and we dey try to wetin our family our parents no fit help us with we should be able to help our own our children, children with it mm. so that we can be better off than the way they were and our children will now be better than the way we were so this na my approach on this matter e good make all of us dey assist each other never to see say however o negativity dey some o uh -huh, i don see where even education I carry you carry woman go go school. When he come back, he tell you say you are not in my class. <laughs> Oh. that na, don't be angry. Don't that worry, na, that na story for another day. Punishment day from wait for him. Leave him. <laughs> so this is my own approach to the matter. uh, thank you. All right, so now still they listen to us on Informe Radio this morning, and this now business and lifestyle program. Yes, beginning of the year like this, we they talk to ourselves on the way forward, how we as a family fit take plan to make uh, the rest of the year better. Me, I don't enter 2023 tete dey go na where to where to dey plug things in na im i don dey see since i don dey plan am come i don as i don enter now in fact i don dey see the materialization You say as as far as your eyes can see if you can conceive it you receive it me i e get many things wey i don receive uh, for this my uh, small life so you know oga adeomo when you dey talk just now i remember um, when my children dey grow na so when i get shop i dey carry dem from school e get one time wey dem come know wey dem know uh, my shop as home home na just for sleeping because from school um, to shop then shop to house sleep wake up go just like that na so e be until e come get stage wey dem reach wey i come get to stop stop am Then i come. the you know when children dey for that eh, teenage age you really need to na that time na you need to form dem -huh. so i come get to create that time eh, for them. i know some of the things wey dem learn from from the time wey dem dey follow me do eh, the work wey i dey do that time e help them. e help them because when dem dey school the top the subjects or the uh, courses wey get to do with all those kind money mm-hmm, things mm -hmm. uh, mm-hmm. calculation mm -hmm. and then uh, managerial no abi wetin dem dey call am uh, managerial uh, things sha dem dey excel in them because they don already the get the practical aspect, aspect na theory na dem dey go through na <laughs> only god go save one of them. It's safe to say <laughs> no be say person as as i be that time say say make dem no talk say i no go school na make me go school if not <laughs> if to say my papa leave me and as i say na business maybe i forget stuff for for lagos you get so those things wey i allow them touch as they dey grow they dey use am as they dey now so uh, oga moses talk to okay madam a women first but man don already talk okay madam ekekwa <laughs> una dey protect her madam ikekwa. hey my people mm, my brother don talk he almost finish the the talking the truth be say as we enter new year we dey talk of planning true true planning no be just for one person na two people dey say um, when we agree e go make us stand strong na two people wey be man and wife na e dey involved for this matter because na dem dey raise family wey be say dem get children and e take two of dem to plan no be just one person most times wetin dey make things dey difficult for us be say one person go carry planning for head e no dey carry the second person along only the man fit just dey think am just dey like only him just dey inside dey didi didi didi didi didi dey carry the load e go feel say everything dey in head no call your manager your wife carry am sit down una go plan together make una no get secret when the woman no know the uh, your how your pocket big reach una go misplan when your husband no know how your pocket big reach una go misplan because assumption go enter inside you go assume say uh, my husband get am he go fit only him go fit or my wife only him go fit no this one go bring suggestion this one go bring suggestion inside that suggestion na go put am together una go see say wetin una dey look for how una wan take waka e go just dey easy for una one person no fit know everything you wey be man yes na you be the head of the house but you fit no still know some things because your thinking big e dey too much but when your wife sit down e go just throw the word you e go be like say the thing wey you dey look for for sokoto e dey inside your sokoto the answer go just come una go use am take plan use am take plan for the home plan for the children things go dey easy this period for nigeria no be where be say one person go just carry the work except say you dey work for office when dem for dey thief nigeria money dey get am free of charge except say na those kind of office na you dey na be say only you wan go just easy for you but as long as say those people na dem dey pay you na be say you need the support of your partner whether two of una dey for that kind of office o dem eh, dey pay una like that o or dey do business o or two of una dey do business two of una na im need this planning na im need to plan for the family na im need to carry the family go na those days when e be say dem say na the man e go pay school fees e go pay house rent di woman go dey work yam put for pocket e don pass like i talk except say you dey for that class na you go feel say okay everything dey because na free money the truth be say this time wey we dey now man and woman dey help each other dey support each other because if you leave the load for one person if you leave the load as a woman for only your husband e go die before im time because the wahala the load go too much for am na e dey bring all this uh, high bp everything high high before you know the man go just delete but if you lessen the load from am you help am carry some the thing wey go put for head wey him neck go take bend una put am for shoulder shoulder na dey carry am dey go you see the load go light how you go dey encourage am the small one wey he bring help am manage am because at times some men no know how to manage something the thing go dey there but they no know how they wan take do am but e get the kind uh, the kind wisdom wey god give women wey dey take sabi do those kind things so when you bring am come you carry am sit down because women woman na mothers whether big or small e get how god take do dem e go say ah my dear this small thing we bring so e go reach o we fit use am we do am like we do am like we do am like this ah that thing wey dey think wey be say dey give person one headache e go just stop once why ah ah e go if you reason am say yes my wife if this this thing wey i just dey think if i reach i go tell my wife go just do am like this go sound say the thing go easy life go just dey sweet dey go everything go just go easy so no be like say as a woman you leave your husband leave am for everything when school fees reach bp go hold am when house reach bp go hold am every time if you remember say the uh, rice wey dey house remain one cup bp go hold am because e no get where you for dey contribute no do like that because before you know you go dey answer window no be only window you go answer window join am na truth because you go send am go early grave but if you help am dey manage you dey support am small small as in as your power take reach yes na him be the man o but e get some part wey you go still dey do you know say we women na we dey always dey waka reach market side so as you dey come some some men do am pass us o. Yeah, some men dey do am too some men dey do am too. Mm, somebody, but wetin i dey try to talk wetin i dey try to talk now be uh, say e good say <laughs> as a man <laughs> and as a woman e good for us to support our husband e good for us to support each other e good for us to do things together make we no leave am for one person make two of us dey do am two of una dey do am together no you e no you e no matter how small when you think say that your business wey you dey do after all na how much i take start market this small market wey i dey do so now one come take dey support this man anyhow wey you take support am support am let your impact dey uh, felt for the home because if you be wife your impact no dey felt for the home where you dey you no be you no be wife you no be wife <laughs> truth be knife because your husband progress if your impact no dey your husband progress you no be wife in short you no be good wife hmm. yes you you no be good wife because for you to be good wife your your husband progress your impact go dey fet dem go feel am say if no be this my wife say if if to say i no marry this woman if you no dey talk like that na be say you never start na the truth be that so that everything go easy for una because this year now wey we just start so we just dey talk this matter because many women dey i don see one man when he tell me say he dey save money for him wife hand him wife go dey buy collect the money dey go buy latest latest latest dey buy if you any lace wey dey any party wey anything go just dey buy am buy attire to to match to match to match go dey come out good when him husband go come ask am say where money go come dey talk story and where the matter for worse be say the man say him dey collect lapo money that's a microfinance they do they dey give am. Mm. so im go dey pay back so this woman go forget say that, thing the way dem wan go pay go spend all the money go put the man for high jump the man because of say love blind na e go say mm, e go still continue <laughs> another one come tell me say im dey give im wife im na driver e dey travel e say e dey give im wife money because say all this wey be all this money dem dey get dey get extra money if e mm. come e go hmm. give im wife e say but im wife go for inside spend spend spend spend spend You see, no dey always dey good gree save e say recently im come just vex say im come dey plan notorious for the woman now say because the woman no want to progress say because the foundation wey im put for ground e no gree raise because the woman no dey follow am dey plan e dey spoil the money for am so wetin me come advise am to do because he come dey plan like say he go he go dispose the woman like he go. Uh-huh. Mm-hmm. send am or something like that now tell am say oga no be so you know wetin you go do i say now since you notice say if you give i no dey fit keep am no give am again no dey give am again to keep only you dey save am you no get account dey save am by yourself e say can i imagine say uh, just few months ago when he no gree give am he know how much don enter the account now say so why you dey complain mm -hmm. as you see say you see am say yes as you see am say you see am say na squanderer e no sabi save wetin you go do dey put am for dat account no do am anything no be e fault na the type wen e be so na im witness, na e be that so wetin you go fit dey do if you come if na na na fifty thousand na you bring come give am ten may e o may for there dey do the small small spending dey go keep the remaining one so that e go feel say ah maybe na the work no be as e fit be again before na make you no dey give am big one so just give am ten make e hold keep the remaining one for your account save like that take do wetin you wan do because e no go fit keep no be the type so no scatter house so that peace una go still continue from where una dey the man come take my advice so wetin i dey try to talk many women dey dem dey draw man come down many men dey dem dey draw women come down mm. but you draw your man come down you draw your woman come down na yourself you, you draw down, down. because two of una go dey the ground some women dey when e be say some women dey wey be say i know say when i know when i know say dem dey work dem dey get money practical plenty one wey i don know when e be say i dey go even try to make sure say we fit settle the matter the woman go dey work im go dey be house im husband dey struggle to be im own house but e don be im own house dey be another house dey be another house but the man go dey strong the man dey struggle to be house but the woman dey work e no go bring one naira come out e dey work im five naira no go enter the house mm. na himself and i come dey ask myself who dey dey build this house for <laughs> na who you dey build this house for because na error meaning to say you no even support the man you no want the progress of this man because any house wey you think say you dey build and your children wey you get na your husband children your children na your husband children whatever house you still dey build the same way you dey build for your children na the one your husband dey build na still for your children so the best thing na to support your husband so that una go fit arrive arrive on our destination. okay thank you <laughs> eh, eh, oga uh, oga. okay, so my contribution for the family matter be say uh, the way god take make uh, husband and wife e different from the way uh, most of africans dey take dey look am then e different well well from the one wey oyibo dey teach us <laughs> because mo no talk lie some of the things wey we dey do today na oyibo teach us na make our marriage dey get k leg na make society bend their own they don't know say e go bend e don bend come. <laughs> but no be so their own no be so e be before. eh e don bend when you dey plan evil for somebody else you no ah, expect make good come meet you you no fit join economy wey dey destroy another economy you say make your economy good e no hmm. work na you dey use other economy eh, citizens take make your economy grow then you keep your citizens you protect them you expose your own one god no dey sleep o oh. bible say god no dey sleep say when we dey sleep na make am dey watch us so to di matter we discuss when god make man e give man responsibility oh, even as man take fall to di man di responsibility continue The only one wey e give woman wey be say na hard work He say if you wan born you go pain pain pain pain pain pain you go born na woman responsibility and hard work be that the remaining one the man dey do am when man enter house marry Nine day in charge of that house o oh. cooking o oh. washing o everything sweeping o na the man then the man go say honey come you know say god say make you come help me then the woman go say honey where i go fit help you na im bible dey call submission she go come meet am ah only you no go fit do this work o you go say i know my dear she go say ah, where i go fit help you this man go like drama well well you go come say okay uh, the kitchen i no too sabi am like that o oh. help me manage the kitchen uh, our cloth i don't wash my hand on peel if i come from work i go tire help me still manage the cloth <laughs> you go say okay but you see where some men dey very very selfish They no go say help me manage the motor wey i get o <laughs> They no go say help me manage the business na dem dey make mistake if your wife come you marry your wife suppose help you manage everything wey you dey manage na only on that note <laughs> including motor o oh you know i talk so if they dey do am like that, woman no go im motor no go loss for road you go say let me call my husband which husband when you know say na you and him dey manage the motor you go get the mechanic contact for your phone you go call mechanic then you go call call husband say ah mechanic don come fix motor i dey with motor o because <laughs> you know my motor spoil for road and i know say where you dey now you no go fit comot there na i say na dem i wan pay spoil me for that one that one na one aspect o oh. two if the man get business wey e dey do now now see if you look african tradition you know why i talk african tradition. we be africans when our grandpapa dem dey go farm their wives dey stay house with the children but before children dey come when the man dey go farm na he and him wife dey go farm o oh. mm the wife go carry the basket the man go hold the cutlass they go reach farm Now, where the work reach the woman go say ah i bring food no go die for this work sit down make we stay they come stay under tree chop they come look time go say ah time no dey go we say make we gather wetin we don get make we dey go house the man go carry wood the woman go carry vegetable they go go house or if na yam or cassava in small quantities they go go house they go plan when they go carry wheelbarrow go all these things get planning when children go come the man go say ah my dear you no go fit dey follow me like before o you go dey house dey care for the children e go go meet e neighbor say dat your pikin wey big wey no dey go anywhere call am make e dey follow me go farm na the empowerment be that e go dey empower the young boy so when dem come wetin dem carry come e go share say take give your papa the remaining one e go give am for the house as the pikin dey grow sometimes the pikin no go even reach two three years They go dey carry that pikin go farm in the morning four o'clock they don reach farm They don arrange because the woman know the husband parcel of land if the man dey sick the woman dey go farm go she know where he plant things put na business we dey call am farm but na business she understand the husband hmm. business e go run the morning carry the pikin quick quick before the man go wake up for treatment woman don come back from farm six o'clock she don come back she go come around four She come around six because she get husband to cater for for house she no dey leave the man and dem no dey dey broke because she go go check go say ah okay neighbor abeg come come come help me sit down oga dey sleep help me hold my pikin i dey come i wan reach somewhere e go run go farm go check this thing go do for next market she, so she go plan when she go go harvest go market and that's why you see say for village every market day every family get wetin dey dey carry go carry market. Go market na their own business be that we con call city <laughs> where business no dey because this word city na good word but na we use our hand spoil am na village too na na person village say road pass your village no mean say you no go fit plant anything you no go fit do business mm. we con come city we con dey wear clothes fine fine clothes wey we no know how much we take dey buy am because parents na im spoil start this thing that time wey we dey grow dem go say come go city go school when you go for city eh children wey dey go city dey go school dem no dey stay city oh, when dem finish school every holiday dem dey go house so now we come change am we come say no if you ah na city say my pikin dey city na city boy now then when city boy dey hungry e be like person wey go rent hotel when e dey hungry e go go im mama house go chop na play dey play o na wetin we do when pikin dey hungry for city go go village go collect food but e go still dey claim i be city boy e go say oh wetin you do my pikin go be say e dey work for village e dey work for city but when e dey when account for don red e go come house come collect food why e be say as e dey come e no bring money come so as e dey collect food the mama dey invest the money for her farm to create more food so this idea of city life na very good life but na foolishness na many city people dey live hmm. because business wey you carry from village come e continue every day of life na business so like my brother and my sister talk you get pikin you get business oga e get one issue wey we discuss on the thirtieth e get one family issue wey we go solve the woman na him bring the money o her salary and the husband salary not be the same the husband salary big pass her own but she dey do plenty plenty lesson so she dey get money almost extra hmm. close to the husband own but as she dey do the lesson eh she don already plan this this family wey i do lesson for i go use the money buy washing machine in three months time this machine mm. so hmm. when she go go e, e go go buy cause she no sabi drive her husband go drive am mm. when dem go reach there she go say honey take pay may no be like say na me the woman e go say no na you pay go say no you pay so e go pay go give am receipt the man go write him name for the receipt you no write him wife name you no go write mr and ah, mrs you go just write mr you go put in ah that the woman come tell am say no vex o this money na my money o na to support our house why you no put mr and mrs and mrs why you put only you say ah na since just think am o they come say okay you do am first time you do am second time the third time the woman say lie lie change am na me and you you see you see why i talk am like that Hmm. na money matter dey cause many problem for family o not be say witchcraft dey follow anybody o <laughs> money matter na be the first dimension to cause trouble na when money dey na dey remember say witch dey somewhere wey dey worry them. Cause when your account no dey balance again as money take dey dey before they go say dey be like say where you go village last time the witch follow you come benin <laughs> but e dey so why we dey talk this matter husband and wife two of una come together this idea of say Eh, i be housewife housewife not mean say dem no dey do business o oh. i mm. get one man wey get empty land near my side you know wetin the man do na one small e no get money take build the house so e come use zinc and wood two by four take build am the two by four no be the one for um, plank o oh. two by four na the one for tree wey dey cut Okay. arrange the man come stay everybody come dey laugh the man dey laugh the man dey laugh the man na there anywhere i start small business o oh. dey do the business good today the man don get work e dey work mm. that small Eh, zinc house mm. don become shop they don build their own house from the same house from same land there same business mm. the children dey learn from there in short when the children go come from school one day wey i go greet them when the children come from school they carry their book come the oba come dey explain to them say wetin dem teach them for commerce for ss1 that time e come dey explain from the business wey dey do for house that mm. topic for them e come help them so i wan beg our people um, family planning na husband and wife dey plan am children training na husband and wife dey do am business training and planning na husband and wife even if you be the husband dey collect one million every day and your wife no dey collect almost ten thousand na husband and wife so make una know say i am the man of the house you are the man of the house na you go start the planning you go drag your wife if you know say you get deficiency wetin oyibo dey call you no sabi plan mm. and your wife sabi plan plus you no dey look at say i'm the man of the house eh, for mm. planning you no be man of the house make the woman wey sabi am do am then make you dey take record if na you be man wey sabi take record take record make your wife dey do the planning whichever case e be all case no be the same say god give you as head of house no mean say god say make your wife be under you no wetin god dey talk be say the things wey you no go fit do your wife go fit achieve one so na wetin wan beg our pipo be dis o dis 2023 our business family must get head carry your children along mm. particularly the one wey dey dey us if you get children wey dey abroad tell dem make dem dey come house once in a while because dem no come house the time dem go come house come marry dem go carry rastafari come give you o <laughs> na wetin dey culture will be that so my name na oga oga oga moses <laughs> in case after now we don share the grace we go see some other time my people agree to now The say na wetin person comot eye na im e, e make dey do pass am yes as we don talk today make we no just hear make we put am into practice so that we fit see the result and then things go better for us my name na sandra ikekwasalotona. day four never too late but e don dey start to dey late be? so no let am be late too much my name na adeomo akaro act the act and do your planning you go get am right bye bye okay mona no forget say children dey sabi imitate well well so wetin be the thing wey we dey teach dem make dem take from us the information wey una hear and use na be the power una get to take comot for the situation wey una find una sef now and even the one wey dem don plan ahead for una so till next time again na inform me radio and the program na inform me with olayemi and co una business and lifestyle program i salute una but more na never come on because the next program dey come sharparly sharparly we must chop o. Oh.